Hey guys, happy weekend, happy Sunday to every one of you. Yes, I don't come again with ogbonge gist for now. Yeah, since all this time, I don't dey see say uh they see different kind of uh, stories about Regina Danes. Fresh palm wine. So now, oh, now, now me I wan to mouth ah. put. Ah. No, me are not no just carry the chukma no mixture, for something nothing. like that. Fresh. We have to fresh be very careful these days. Guys, if you never subscribe to me, what do they wait for? Welcome oh. to Boss Economics TV. Oh my God. Please subscribe oh God, to my channel. Please subscribe. Watch my videos my, and uh, God bless as, you. As my mic. And those of you that is always watching my videos, subscribing to me, Almighty God will reward you please if there's any Don't way i'm offended guys there's no big deal about it Even take me back as your, your sister work has to do that bless you in jesus name sure yeah let me start give the nail the head Join yeah since all these days do it together um we can i just the day one kind i no be person i know dey when they go dey cause regina danes bad marriage of a thing i know they talk good because by the time we all join uh, any video wey i make because i dey feel say the girl don't be small pikin everybody get the right i be one person wey e no dey ask somebody say why you go go marry such person why you go go do that i don say that but this time around now una go see this video here wen come be like say regina dan don dey you understand me regina darling don dey so dis video wey i dey make na im mama na im dey make am too na im make me i personally put im mama for here make im mama hear i no dey here to come blame im mama say why im mama oh. Uh, oh give regina oh out to marriage to marry nedi nwankwo no abeg i didn't come for dat please as, mama regina listen very carefully for wetin i to say regina is a very small girl those, um, take control of regina them. because now e be like say money don't too much don't look down on yourself be like say There's regina don't they put it. something for nose money don't too much do if you wash and when they go club sure yes now small people they do am we know that one money don't too much and make you wash uh, your in-law very well ask am some question he understand me about regina e be like say in the giver something because regina that this thing particular this thing uh, when regina they drive regina don't high you see as person wey be like say the thing they choke am man shebi una know as this uh, wetin dem dey call am this musician that with Whitney Houston una know as e take delete eh when the thing choke am Now, so regina di thing una say regina they behave on top of steady as di thing don choke him. Now, once you know say regina don't high regina day, you e don't high mama regina control regina talk to your eh, your your your daughter no they talk say maybe uh, you go dey make one provide dey write something say people they jealous or something me me question i'm not jealous of her i pray for her every time uh-huh she's is, everything she's doing her marriage everything thank god she have a child now she should she should concentrate um again regina e be like person wey all e dey morning and night wetin e dey do e be like ninety-one quarter spoil regina with money um what wetin regina they do morning and night Now to uh, be like say they put something for nose eh they drink e dey put something for nose and i know wetin i mean by dat one i no want to dey call e name eh e dey say dey eh, take e morocco sef me i know dat one but see her regina dey even dey put white something for nose eh see as him dey stretch on top of steering he wan choke for there be like person wey harmattan this electric shock dey shock for top of steering This e no good na This girl na small girl mama regina no sit down look now This girl no see dat look dem say na pikin yes if you born pikin pikin go born pikin na pikin dey make uh, dey give parents life na pikin dey give parents light na pikin dey make parents dey laugh na pikin dey make us dey dey happy as we dey born as dem take born us we make our parents dey happy dey feed our parents dey buy car for our parents na so also our parents no dey comot eye for our body abeg make you no comot eye for dis girl body you understand me eh make you see say na the one wen when dey say you go still marry you go still marry join eh, wife eh e dey go still marry wife when you don marry dat one never do am dat one no be anybody business dat one na their own business me i no be dat one me i come talk put dat one na their business so regina na so na di one go talk. He say he go marry na three weeks he take know regina He no talk say He say he know regina for three weeks He He with im mama come He e dia dis in um, tourist center. eh e no tok say na regina mama na he carry regina give am He no talk so im mama introduce regina came with im mama come tourist center with the younger ones Now so he talk. He said na first time when he tells see regina be down one you understand me so whether they love whether dem not love oh, all i pray for regina is for regina to go to school regina i no even see say you dey go school because you be dey go school before you don't drop out you know dey go school woman wey not go school man wey not go school Not be life You come regina go back to school you are a very clever person stop to carry your body for social media stop to dey conk your nose with things stop to dey uh, smoke things when they smoke stop to dey drink carry yourself go back to school you are too small to be a dropout you know now you one go whether you marry or not that marry you go carry oyibo dey marry o the thing is say they say seven wife i never seen any the one called wife only one wife and regina now they see seven wife seven wife six wife six wife and then the one go where are the wives where are they where you keep them? why they no dey come out why we no dey see am we dey only see regina and this one na only two wife na na the one go get regina and that morocco woman yasta others born pikin dem born pikin maybe dem don comot dem say e get one for london Where that one born pikin dem don comot so all this one you wan marry another one regina this picture wey i dey see so That oyibo whether na brazil oyibo where for carry am come regina no eh, oh, dey ninety one kwe no marry five person regina one kwe no dey marry person don't gree dey marry na young sixteen na him marry so all those picture i don't understand them. you understand me so the only thing wey i go get for regina now eh say na tradition tradition allow them to marry as many wife when if he marry plenty one self. Uh, he say no be that kind of Igbo people when they, they marry Christianity wife. One man, one wife. He no dey for that one. So now I said that they would they do riot concerning uh, the one go. people when not get work. They not do eh, riot for people when they uh, eh, delete or uh, toll gate. Now uh, the one go and Regina now that they do riot for uh, protest. Say uh, uh, men the one go not marry join Regina again. enough is enough e wan leave regina for kitchen make e dabaru dia star see o oh, make you see human be o oh. young guys o oh. una no get work na money una dey find make regina give una money but regina write say no sign una when the one wey una dey e no concern una make una leave am alone you understand me make una allow regina make him go baff make him uh, baff keep bucket for where evil collect am na that one me i dey for his side i no dey for say this one come this one this one come do this one im mama suffering dey harvest e cassava dey go farm dey carry farmers dey do things for farm im mama dey enjoy mama regina as you dey as you dey enjoy so abeg make you take care of regina take care of her regina no dey again you no go enjoy take care of regina no go make regina too much money regina want turn to drink what about he don drink finish He don high finish e enemy con get accident you no dey think about that one you no dey see wetin now na the video dem don comot am you no dey see wetin regina dey do regina you no love your pikin you no love this this small fine boy eh You you you disappointed me man you really disappointed me Instead of you to concentrate now, school, you are not even going to school. You don't even do nothing. You are, you are, you are just, just pausing. They pause every day for different car. They drive, they conk your brain. You can't they do exercise. You can't leave, leave, leave, leave. Leave yourself as you did before. As you did now, you're not good for face again. You be like two years old picking. You can't leave, leave, leave, leave. They do uh, waist, uh, eh, weight trainer. They do exercise. They do different this thing. every day no you can't be like eh, i don't know what you resemble regina just go back to the way you are before i don't think anybody have ever told you that and uh, let your mother take good care of you and uh, regina mama please take good care of regina monitor regina very well regina is not who you think i think Re regina they high may you may they high so may you monitor her well well do you me i can't talk with this one na regina na im know the meat wey im buy eat e say na young boys no dey good for am -huh. say na dis thing young boy husband better pass young boy and dem say eh, one cause say e no dey love e just dey see woman e go marry am so e no dey love at all e go see the woman e go marry am na so life be until we meet again god bless una happy sunday